Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي جفتو كبجمتوتا دقي فتوتا راديو نور الهدى hayyama rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamiisaa tan hukmii daddacha jaalalaatiif riqicha sunnaa itti isiniif dhiyeessinu qabannee dhufnee jirra yeroo ammaa kana tumsi keessan akka nu barbaachisa namoonni biyya alaa jirtan keessattuu awurooppaa fi ameerikaa liinkiin tumsa miidiyaa nuuralhudaa sagantaa kana jalatti isiniif maxxanfamee jira miidiyaa kana itti fufsiisaa isiniin jechaa gama sagantaa har'aatti isin dabarsina.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إقر رب فرسين قيا فرحمة إرقما إسارة بوسين بودت وبلي مسلمة دقفتو تهردفو تتيفي نور الهدى إقتو تديفي قافيري تنتيسني تكرا بروغراما daddachi jaalalaatii fi riqicha sunnaadha akkuma san hordofoota pirogiraama kanaaf akkuma jirtan cufattu waa hunda dura assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu iyyannaan tunii ta daddacha jaalalaati abbaan galmeetiis dhibba torbaa fi soddomii torba iyyannaan ta obboleessa keenya tokko ilma dardaraa takkaahu ilma keenya akiyyuu obboleessi keenya kun ani kan iyyannaan saa yeroo duraatii fi isin bira geessu kuni ilma dardaraa kabarataa jiru kabar mootarra jiru kan umriin isaa amata kudha sagal hin dabrin warri keenya walumaa galattu wanni isaan qaban nama kudhan kurnan keessaa tokko dhiiran qaban ana malee ani durumarraa huniyyaan tiyya guddoon cimtuun waa tanaa fi tana jee wanniin isinitti isinii himee lakkoo isaan isiniif ibsuu danda'u hin jiru ammoo warri keenya akkuma san wanni isaan naaf hawwan waa takkaa filamaa miti. San keessaa wanni hedduu isaan bira jabduudhaa waan mana keenya keessatti ilmi dhiiraa ana qofa ta'eef jecha hatattamaan akkaan bultii ijaaree ilmootiyya arkan fedhan. Maaliif kunaas kanaas wanni isaan yaachise wanni mana keenya jiru keessa jiru kuni durbaa yookiin dubra cufti isaanuu shamarran beekamaadha. karaa mana isaanii waan deemaniif jecha ilmi dhiiraa bakka dhaquun qabu asumatti shamarraa fidata malee waan ta'eef mana kana gartee akkan dukkanuu inni dukkan akkaan baasuu fi dafee bultii ijaaruu kiyya na fedhan warri keenya garuu gaa akkumaan eegalamatti isiniimeetti ana barataa barmootarraan jira wanni gartee fuudha fuudha je'antu gurrarra na yaatu hammaan barnoota kiyya xumuradhee hojii qabadhu isaan kaayoon isaanii nusi qofa qabna rabbi boodaanii jiruma yaadinsii fi mataa keetii fi intala fuutuufiis intala sii taate takka ija gargar banadhuu filadhuu maraxadhu quba nutti laadhu hamma ati gartee barnoota kee kanaas xumurattee hujii qabattu sii fi warri keetis nurratti jiranii nurra jirtan naan jedhan. Sababaa isaan gartee halkaniif guyyaa narratti gartee yaada kana fidaniif jecha dirqama narra taate akka isaan kuni narra laalle akkanatti qalbiin isaanii natti hin buuneef takka hukkanaan abaarreef akka gartee mata jabaata naan hin jenneef lafaa ka'ee isaanuma gammachiisuuf jecha intala takka anummaan mataa kiyyaa odoon naman ergatiin filadhe intala takka ta argaan siitiif haala amallii sii nama gammachiiftu filadhee qopheeffadhee akkasitti fuudhee warra keenya geesse warra keenyaas duuba guyyaan antalatana geessee isaan garsiise hedhiif dhaban gammachuu gammachuudha laalgaa dubbii yeroon kenniniifi fi ammumaan tana guyyaa boruu manguddoo fillee lookootti kennine siiqaa dhimnaa naan jedhan meegaa akkas taate intaltinaafis taate isiniifis taate ta warra isaanii dhequu kana isuma deebi'eetiin nuti hatattamatti warra keenya deqanii duudarra nu kaaya fuudha ja'an tokko jira akkuma aadaa warri baadiyyaa godhatee huccuman talaatiin nuu baasaa waa hunda nuu boonfata nuutuu isii gartee boonfata boonfataa jedhanii kaayoo dabartee takkaa jira manguddoo keessatti duuba tanaaf jecha mee dura gartee dhaqeetiin intalaan yaanni warra keenyaa kana ja'anii naa obsa an jeen gaafaa yaada isii arke dhufeetiin isinitti himaan jeen duuba warra keenyaan akkasittiin waan isaan jaan kana gaha anis intalaan fuudhuu fedhu tanatti dhaqee odeessee waa haasawa isaanii iseedhaaf raabse akkanatti bar guyyaa boruu warra keenya dhaquu fedhan warra keessan jennaan warra keenya yaa'iin qabani qaaxaroolleen barbaachisu yeruma feetanitti hulaan teenya banaadha humaa wanni anarraa guyyaa kami jettee eeyduun jirtu guyyaa arraallee yoo feetan dhaqa kanaan jettu taati. akkasittiin gaachi garagalee warra keenyaan intaltilleen kun akkana jetti isin gabaa je'eni warra keenya duuba halkanuma edanaa kana mijuu fi waan barbaachisu cufa kurfeeffannee ganama hojjaa funyaan achitti warra soddaa keenyaa ja'aniiti muratanii bulan duuba waan nama naasisurraa halkan san bullee ganama oduu oowwituu takka bakakkaadhaa ta nama naasiftu ta nama rifachiiftu takka aduma baatee manarraa hoggaa alatti gabbaane oduun nutti dhufte maal taatere intalti isin arra lookoo geeffachuudhaaf gurbaa keessaniif qaadhimuu deemtan barbutamte gurbaa tokko gartee isa kanaan duratti waliin haasawaa turanii jiraa. bar gurbaasantu intala karaarraa dhabamsiisee jedhan ammoo gaa akka beeytanuu wanni sannuma jirti gurbaan ni jaalataa isiin kan jaalattu kan jaalanne taate hoggaan duubaa oduun tun nageeyse hedduun rifadhe hedduudhaan naheessa haa ta'u hoggaanii fi dubbiin tun warra gartee gurbaatiis warra intalaatis geeyse warri gartee gurbaatiif gurbaan intala geeysee fi warri intalaatiis wal marihatanii intala tana gartee akka manatti deebisan yaaliin godhamaa turte duuba gurbaan numaan du'a malee intalti ganaa warra isaanii ittiin deebitu jedhee waan muratee jiruuf warri isaanii firraan ihaa godhe duuba warri intalaa firraan ihaa godhe gaafaan lammeessaa duuba intala tana warri isaanii ihaa godhe jechaa dhage qalbiin idduna cabxeetiin dhandhanuma hin barbaadu jechaa irraa muradhee karaa darsii barnoota kiyyaatti deebi. Duuba warri keenya gaafaa kanaa arraas boruus dhalaan dhiiraaf dhalatte waan takka qofaa miti. Dhalaan tuulaa amma ol seennee bakka feenirraa intala baafnaati qalbiin irraan cabinnaan jedhan. Anis ga'amma akkuma taraa duraasinii. duraanis sababaa gartee isin waan kanarratti na dirqitaniitu jirjiraan intala tanan na naqe amma immoo hireenaa kenna mee itti rafee laaleetiin ta ilmoo dhalaa takka ta qulqullii jirtu tan nama wajjin haasawaa hin qabne takka barbaadeetiin isinitti himaa hin jeen anumaa akkana jiru haati tiyya namaa maanatti hin dhufin fiigaadha yaa abaluu kiyya hooy bar intala ajaa'ibaatiin si arge abaluu abaluu ta jedhaniin. intala haala amalaan bareedduu fooniis foonummaanis nu jidduu jirti intalti bareedduus ayyo intala tana dafii dhaqiitii naa fuudhe gaafa kana jette haati tiyya duuba wahumaan ju'uu wallaalee na argadhu jeeyya haadha too aksanirratti lafaa ka'ee intala tana duuba dhaynee nuu kennanii ni kaasnaa godhanii bultii wajjin jaaradhe intaltinniin bultii arra waliin jaare tuni duuba taniin takkaa isiin arkin taniin waliin hin haasawin taniin duuba isiillee waa takkaan odeeyfatiin tamaniin maalummaa isiillee keeysan barin taate. Rakkoon intala tanaa maalii cinqiinsii maalii wanni si mudate maaliin naan jechuun hin oolamu gabaabinumaan wanni dhiyyarnaa kanarratti galfadheef akka keeysanaa beeytan akka isiilleen bakka jirtuttiif dhageessu rakkoon intala tanaa yerumaan alaa ol seenu manuma keessatti arku intala tana manni hulaan gaqqabbiidha hoggaan ol seene uummata akka mana keessa hin jiru hoggaan dhuftee wal agarree gaafadhu bar haadha xiyyaatiitu na yaamee naan jetti achiin ture amala siirraa yoonii fi haadhayaa yaade jettee kanuma biyya takka keessa jirru anuman gaafattu haadhatiyyaan biraa dheqee bira dheqeetiin dhufaanaan hin jettu murtuma mataa siitiin deemti. hayyama nan gaafattu yoo kaatee dheyxe hoo aniin tun ijaartii namaati mee mana kiyyattiin deebii aanuman beektu torbaan tokko yoo teeyse malee sadeessaa rakkoon nuuf aniin intala tanarraa qabu yoo diqqoo kee arraanni keenya wal dabree waliin mufanne nattiin dubbattu warra keenyattiin dubbattu karuma mana isaanii qaceeltii hoggaan isii booda manguddoo ergee manguddoo sanis kabajanii isii jalan kaayan nuuf fidaafirraa deemaa jedhaniin yeroon isinitti dubbadhu tana keessatti isiin warra isaanii jirti haadha bira amma hangam takkaan jechuun keessan hin oolamu amma eega dira dabartee mana isaanii dheeyxee baatii torba jirti yeroo hedduun manguddoo ergee hin galle yoon bilbilatti dhawee gaafadhee maaliif akkana turte je'een bar ani dhufuun fedhaa warra keenyaan na dhoorkinaan jedhu yeroo waliin haasawa fedhullee haasawni si daqiiqaa tokko qofa malee na wajjin haasoftu. yoon itti bilbilee tilifoona kiyyan fuutu yoon bilbilee dhabillee naan deebiftu haalli amalli isiin qabu kun hedduu na yaachisee na rakkee bultii tiyya tana akka diigu qaraatii tiyya keessatti illee hufiinsi natti dhufuun oolutu hedduu na yaachisaa jira haala hamaa kanaaf jecha anaanin jaaladha intala tana isiirraa akkaan fedhin arkadhu arra yeroo arratti qabxiini sila an eeggachaa jirulleen hanga ammaan tanaan naan deebine natti narraa irrachuun dhaf yeroo tana keessatti ani mana keessaan jira yeroon akkanatti ani mana keessa taa'u haati tantoonatti dhufteeti yaa ilma hankoo anumaan rakkoo tana keessa sinaqe humaa narraa yaaddawiin anumaa intala tana daftee fuutu malee siin je anumaa intalti tun foon keenya kanaas siin je duuba tanaaf qalbiin irraa hin cabin innis ni fuuta qaraatii teetis ni guuttataa jettee jechaana sossobaa imimmaan akkanatti harara gooti walumaa galatti an akkanaa mul'atutti intalti tun kana deebitu sanatti hin fakkaatu warri isaanii akkaan oduun nageessutti intalata nafaqsi irraa hiikanii kennuudha fedhan achi boodaan heerumsiisuuf ammoo intalti akkanumaa wajjin kara kiyyana deebuu hamilee qabdi anilleen isii tana heddumaan itti rarra'a. waliigalatti jiruun raayisoo hin gawi qaraatiinis fiinxabe hin jiru rakkina guddaa keessaan jira kaayoon gartee gaafa dardarummaa kiyyaarraa kaayadhee lafaa qabdu qabu cuftin harkaa buute waan hin godhus wallaale hirriibaas dhabee nyaaninatti mi'aawu dhiiroo malli maali rabbi boodaammee warra nuural hudaa kana waan warri gartee kahiyyaa kana keessa mudatee dardaroowwan jirjiranii hamilee warra keenyaan cabsinu jedhanii warreen jaalala intalan qabneetiis itti seenan warreen qaalii warraa fuudhanii warra fi amansiisuu dadhabanii qaraatii isaanii karar dhaabanis akka tanaan gorfamuuf akka dhagihanii fi iyyannaa tantuu karar keessan dabarse isinitti gabaa harka addarra kaayyadheetiin deebisaa teessan gorsa keessan eeggachaa jiraa jedha. Yaa obboleessa keenya yaa muslimaa yaa barata dhugaa feetaa wanni ati gubbarra hamma jalaatti irraa haasoftu kuni hulaa tana cufasuma fibbani namni tokko harra laaltu ka isa si gaaltu numan jiru bar ati umriin tee obboleessa keenya ama diidaman guunne nama tokko gartee warri fi gammachuun haadha kanniin naggada ji'uu fi kanniin baradha ji'u sirra haati ilmuma tana arkuudhaatu isi gammachu ilmoo ilmoo siidha laalcha dheeraan qaban bitaa mirgaa duraa boodan laalan intalti dhufaa jirtu tuni mana kiyya jettuu fi riskii ijaarsa kiyyaa jettu kan gartee hoggaanii fi dhufte ol seente harka namaan eegganne tokko san barbaatti ati duuba warra keenya keessa ilmi dhiira namuun jiru ana qofa jechuu gorsa isaanii takkaa fi fedhinnaa isaaniitiin guute jettee waan isaan je'an kana hojiirra oolchiteef garuu odoo nama xiqqoo ulamaa itti malu taate tokko wanni ati siif galu dhaamsi rabbiin nu bira kaayyate qur'aana keessatti namni tokko naggada jiraatu barnoota jiraatu waan fedhe jiraatu hamma gartee dandeeytii fuudhaa ifi if danda'utti ikkatti fuudhatiin seene rabbiin nu hime akka jee rabbiin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله نوني دردر ما قبل خلبون ساني إسان قرتي دلكيتي وخين فودت إسان كاف ركومة إفي إساني خيساه فهون دندهن ركو المونا ما ركو خيسا نكين ربي ساني رت إركتني واجراكتني إف دنديني أكبلتي جارا ربي نويمي akkuma san ergamaan saatis nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akki je dhagaa obboleeyyan yaa dardarooti yaa ma'ashara shabaab je yaa kafanneeyyi yaa manguddoon jenne bar yaa ma'ashara shabaab yaa tana laalamee bar yaa attii lallabbiidhaatuni jaalalarraa dhufti namni hoggaa yaa abaluu kiyya siinjuu qalbii teessee harkisee beeka yaa dardaroowwan kiyya akka jechuuti ilaal nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam man istataaca minkumul ba'ada فليتزوج نمني افدنده جارتي ساب الفتشو دندو خمنا قول اتشو دندو خنفك آقا قول اتشو دندو خاركنا ما ايه جنجي بر فليتزوج حتى منافو لا لما بك خنخيست ونين دكو يسني إبسو نمني ورساني تجارة خك أبين يكب سنير تركت دافو دان هنجرتو أمو هذا في أبان هاتي درما قباتي abbaanis durummaa yoo qabaate rabbiin isaan ajajeeti waan qabanirraa ilmaan saasanii kafuudhuuf qoodanii وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم هو وجه ربنا دوبة تناف جيتشي أو بلي سغينة تدراءتي أدوني في قراتي تيت اللي قوتتي هجين قبتين فرنتي تقرتي إلمان كيسي أركف جاللتي والرخيسا قبلالتي وانس قراتيس كرت مرون كيلو غنغرا غدا لما يسا إيه نمي دردرته شفتنو ارمرا غرسا ار دبراجي روخن الر يودران اللي واتك غرتي إسان بيكون سان قبنتان أكا ورساني رتي إركن نام سدامف ربي ساني تي في لبو ساني قفرتي هاي إركن أر intalti obboleessi keenya himatu tuni yeroon arku cufaa mana keessaan arku yoo deem buruma isaanii dheexi yoo dheexen galtu torba juutun odoo mana kophaa mana jaarsa kiyyaati kajaarsi jaarrati qabaatte odoo daaga kennanii fi warreen isaanii kun mana rajjaaranii daaga muranii fi wanni kun waan kiyyaa beeyte abadan mana keessa hin baatu maaltu isii ooferee arra gurbaa fi intalaas warraa dandayaa jira waa takka haa jennu huccuu ta'u dibata ta'u waan urgeeffatanaa ta'u isaan gaafatti jechuudha. Namni hogga waa nama gaafatu fuula namaa keessa laala. Namni diqqollee fuula si jijjiirraa waan sajjibbee beekadhaa dardara. Sadeessa obboleessa keenya intalti akkuma ati jettutti yeroo hedduu gartee mana keessatti si argamuu dhabuun bakka tana rakkina waan irraa ta'e rakkina mataa keetiiti moo rakkina okkonomiiti moo waan tahe cufaahu waa takka waan irra ifa nu galchite hin qabdu. Garuu dubbiin akka namaa kennitutti intalti roorroo mana keessaa dadhabatte. Afreessaa ta afreessaadhaa ati gartee qaadhimutti jarjaruun intala siin duratti nama tokko wajjin haasoytee lafaa jiraattu tuni gartee qaadhimaa atumaa fi isii waltaatan taatoo qaadhimaa gurbaa warra saanii dheqee naa kennaa jee haa ta'u silaa intala tana dura akka shari'aattis laallattee yoo warri gartee gurbaa sanii warra intala kanaa kan dhufiin ta'in sirraa keessa bartee takkaawu isumaan gurbaan sunis akka muraadaatiin balleessine anenegeetti waan waliin haasofne san irraa oole jettee isiin akka dhaamtuuf sirra ture itti dhaamuun. amma akkas ta'uu dhabuun kee maal fiddaree warra keessanii harkan lookoo fi waan barbaachisu fudhatee ganama deemuu deemu intaltisi gurbaan jala jira sossooha warra keessanii cufa hafuura sirraa bahu kan talarraa bahus quba qaba tiifoozoonsaa isin jala jirti gaafa ganama isaan kan inni duruu galgala intala hararraa mayse jechuudha kunoo rakkinni tana fidde jechuudha shaniisa waan hedduu sirraa nu rifachiisu yaa obboleessa keenya intala isiif maraatti kanatti isii jala guruftu guluftu tana san talti tanuma bar hogga alaa dhuftu odoo keessummaa wajjillee mana kee dhufte mana keessaan agarre intalti bar taruma karaa manaan deebitu ta deemtu karaa manaan deebine tagabbahuu feetu sin gaafanne akkanaa wajjin bar intalti na jaalatti jetta bar jaalalti isiin afaanii oliin sin mul'ifattu yoo jaalalti warra isaanii si jaalachuun waliin hin jiranne faayidaan qabdu beeku. garuu dhibbarraa dhibbattu warri isaaniis hin jaalatan inumaa warra keessanillee hin jaalatan odoo dhugumatti jaalalti si jaalatanii wasoddummaafis warra keessanillee jaalatanii baati torba intalti takka mana isaanii hin teessu sokkituun isaanumatti ilaalti manguddoon dhayxu wajjin hin galchannuu fida jedhan ati immoo isuma jala gulufaa jirta obboleessa tajaajilaa ati arraa karaa gartee barnootaatiinis kasaaraan yoo kana maggaltu taate sitti qubalatte jiruun namni tokko fuudhee jedhanii mana isaa keessa gad taa'us kunoo ta'a gartu tana rakkoon sirra geesse hamma haati tee waan kana naa sirrakke jettee irraa boochuu takka dubbiin tana geesse obboleessa haati tee yaa ilma kan koo anumaa waan kana si mudeessi godhe siin jettii bar laa wallaahi waa haateetii miti suma sumaatiitu isii huu qalbii cabse tole yaa haadhatii jettee eessummaan keetiin adeerran keetiin kara fedheen haa ta'u warra keenya kana narraa qabaa jette odoo qaraatuma teetitti teessee ati nama xiqqaadha fuudhaas ni dhaqqabda dalagaas ni dhaqqabda sila amma duuba wani nurraa feetu yoo jiraatu taate tan nuti siif yaannu intala tanarraa fagaadhu intala tana duraanis odoo rabbiillee marihattee isi wajjilleen qaceellotti jiruu tana haasoittee karaa cufaan waan isii booda jiru odoon baratin itti seente intala tana irraa dhaabbadhu. lammaysa qalbii teete isirra raaftee if cabsitee qaraatii jibbatu tana karaa rabbii keetii deebi barnoota kee itti fufi maa feetu karaa barnoota mana mangistii haa ta'u karaa dhuunfaatiin haa ta'u koolleejii takka keessatti yoo kufte karaan itti barnoota fi xumuratan fuulaa jira arra namni yoo waa barate faayidaa argata karaa dandamuun barnoota keetitti achi garagalisiin jenna sadeessa. bultii gaafa bultii haatu if dandahii mana godhadhu hujii takkaas qabadhu warra keeysan kagartee arra'an tana waa hundinurra juukan daagata hus ooyiruu nagarsiisa qabeenya qabanii mana tokko naa bitaa takkaa naa jaaraaji mana jaarradhu mana kireeffadhu afadhu waan sii godhanin gargaarsifadhu haaloos aalii tee gaafadhu jaartii tee qulfii kenniif mana qulfii takka ati fudhadhu. jaartii ta'e gaafa san akka mana isin banaa dhiiftee biraa deemtu iflaali obboleessa kiyya akka ati yaadde olitti rabbiin sifaaf filu rabbii keetiinis tawakkal jii filadhu qalbiin cabini insha Allah muraanni keessiif guutama siin jenna obboleessa kiyya. Iyyannaan lammeessaadhaa dhibba torbaa fi jaatamii afur gandi isin irraa dhuftee ganda riqicha sunnaati. Akki jettu obboleettiin teenyitan yaa jara keenya wanni jettu intalti teenyitun mee dhaggeeffadhaa jaa shamarran keenya akkatti isin if cabsaa jirtan akkatti if diqqeessaa jirtan akkatti suuraadhaan gosummaan shanyiin jilbaan gandaan addunyaan dagamaa jirtan mee if dhaggeeffadhaa akki jettu intalti teenyitun akkuma gartee dhiirtii dhalaa barattu dhalaanis dhiira barattu anaa fi gurbaan tokko kan hojiinsaa. nama biyya keeysarraa walitti qabanii biyya alaatti hojiidhaaf ergan dallaala warra je'amurraa tokko wal baran mee dubbii tanatti deebi'u waan ajaa'ibaati gurbaa tokko ka warra biyya keeysarraa nama walitti qabanii dhalaa haa ta'u dhiira haa ta'u achirraa gaa karaa yamaniin karaa jabuutiitiin karuma soomaaliitiin karaa ta'een haa ta'u warra biyyarraa baasee nama alatti as ergu sanirraa dallaala sanirraa katahe tokko wajjiiniin wal baradhe. Duba gurbaa kana hoggaa wal barannu odoo waa takkallee gartee waliin hin haasawin iddoo keenyatti sigaggaalummaan argamte. Sigaggaalummaan argamnaa yeruma san keessattiin ilmoo gara fuudhe. Hogaafa garaa kiyyatti ilmoon na teessee beeke warra keenyattiin iyyadhe yeruma san keessatti eega baatii afur wajjin jiraanne ni ga nu godhan. Ni dhaggeeffadhaa kasaara yaa obboleeyyan. Duubaa gaafaan gartee gara fuudhee boodaan nikaanis gaanuu godhame je'eetiin dhiiroo nikaan kiyya kun sirrii moo sirrii mitis naman gaafanne namni gartee waan gara shari'aa kana nu ibsee keessa himuu sin jiru anilleen mataa kiyyaa waa deemeelleen gaafanne ilmoo hoggaan dee warra keenya irra darbeetiin biyyarraa baafadhe dalagaadhaaf. Eegaan gaa ala bahee baatiin sadii hogga geesse waaniin walitti qabeerraa baatiin sadii hogga gahe jaarsa kiyyaafin erga. Jaarsa beekadhun malaal isiin haa garaa qabdu godhansanii fi dubbii tana mata qabadha. Jaarsa kiyyattiin erga. Inumaa gaaf garii garii hogga gartee wanni gartee akka gammachuudhaa na argamte maallaqa faa kuma lama faan dabalee ergaaf. Eegaan maallaqa gartee guyyaan kuma lama ziyaadaa godhee erguufsan silkiitti dhaweetiin maalimiin boodasii erge kuni gargaarsaa masgiidaa ni yaadde masgiida akkanaatiif naa geessi jeen. Arraha cooma keessa bu'ee gaafa baankii dhaqee maallaqa fudhate na dhageessa ani siifi maallaqaati jettus sittiin dhaqa isin hin beeku guyyaa arraa booda naan jee jawwaalasaa natti cufate. guyyaa sanirraa oduma takka isarraa hin qabu bakka san jira ammoo akka oduun nageessetti shamarran biyyarraa gartee asiyaasan kana kana keessaa takka laallatee bardhootana fuudhee aruuza jiraa naan jedhan eegaan gartee waan kana dhagee boodaan silkiitti dhageetiin saba waan waan gartee si dhabamsiisee si dhagee anamma huma takka sirraa hin fedhu baatimee qanga gartee jawwaala kana na cufatte na hiiki kanaan jeen deebisaan inni naa deebise waan gartee hiikkaatti hin rafin si galee waan hiikkaa ittuma yaadin naan jeen na cufe anis achi garagaleetumaan gaafaan inni kun garaanarraa muratee jechuu beeka anis muradhee qaadii dhaqee fasxii fudhadhe eegaan fasxii fudhadheen booda ammaas warru makkasaa hadalaa dallaalaa hadhalaa gartee biyyarraa dalagaaf asi yaasu kana tokkoon wal baranne kabiraa. kanaas eega waliin haasoyne walii galleen boodatti nihaa godhadhe heerume duuba waliin jiraachuu eegalle naafi innimma haareetti amma waggaa waliin bubbulle rabbumaa beeka gaaguyyi baatii hanganaa afurii baatii shanii amataallee waan akka hin himne abbaa mana kiyyaa kanaan gaa anamma umriin dhalaatu ni deemtiitii ilmoon fedhaan jeen deebisaan isaa maal taatere dhugumaan sirraa dhugaadha eega ilmoo fedhuun kee ee eega akkas taate dhugumaan ilmoo hafeetu taate mee dhaggeeffadha harka kanarra naa kaa'i waan amal lama dalayte kasaantiinni tokkorraa nafne as lakkaawi jeen damoo saba amata lama mee intalti tun amatatti mee kumumaa dhibba shan ja'a hufeeta kuma lama ja'a amal lama hisaaba kuma lama dhibba shanitti dhawaa duuba waan kana cufa harkarra naa lakkaawi. yoo maallaqa san harkaan qabaanne tilifoona kiyya harkaan qabattee natti bilbilin niin dhalattillee hin yaadinii naan jedhe. Amma gaafa inni kana jee namtichi kun duraanuu hanga waliin bure keessa inni beekaa nama goggoga ka yaada isaa malee ta namaan fudhanne addaan yaade. Biraa kuteetuma nin turre na gadhiisi jeen akkuma ka duraati gaajarri duraanuu warra dallaalaati ittuma rafinnaan jee hiikaa. Amma wanni gara keessan na fide yaa nuura alhuda tokko wanni mana yaachisaa jiru mihaan kiyya hagaafa dura gurbaadu warra gartee dallaalaa kanaa wal barree fuudhee zinaa wal goonee baatii afur booda nihaa godhe san gurbaan sun nihaansaa jira moo hin jiru gurbaan sun nihaansaa jira moo hin jiru lammeessa yoo nihaansaa sun hin jiraanne فسخين تيسون أكم الله لم تتنين قادي دكيفون سديسا قربان لميسا خدلالا خبوداتيس أكو مغدراتيس نديده خرا خمينين هي كابر باد أفريسا نمتيتشي دران na fuudhe amma gartee intaltii na boodaan fuudhe akka waan isatti hanqattee jaartii tiyyaa akkamitti heerumti jedhee haasawa. Jechuun isaa kun nikaan sanni jiramu hin jiru jechuu isiiti. Dhumarratti jette obboleettiin teenya dhaamsi kiyyaa waan aan himadhu kanarraa akka gartee shamarran keenya gorsa fudhatanii dhiira dhiira fakkaattuun akka hin dagamneen dhaamsa dhaamaa fi jette. Deebisaan tattee yaa gabreettii rabbi namni kun addunyaarra jiru yaa Yahudaa Nasaaraa waaqeffataa cufti musliimaa walumaa qabi gabroota nama rabbiiti abbaa gabrummaa rabbiirraa baase malee wanni hedduu sirraa nu yaachisee sirraa nu rifachiisaa jiru. Siita nata rabbii tokkicha dhabamarraa isii uume haadha abbaa jiddu rabbii isii argamsiise sadarkaa irra jirtuun si gahee kana irraanfachuu ga'e. Tak talammeessa biyyuma jirtu cufa keessatti du'aa jira nama gartee sireerra kaayanii qabri deemanii kananuma agarta zinaadhaan baatee afur akkamii warri keessan kun sittin beekin akkamii sin arkin akka uumatti haraamsitti mi'aawee jiraachuu kee akkanaa wajjiin namticha waliin jirtu turte kana halaalumaanii wajji jiratti yaaduun kee kan ammoo baatii afuriin booda hoo gaafa ni haana godhan jettu kanas as garagaltee eega baatii afuriitii haraam ta'uun si dhagame eega ni haadhaaf hayaadduu taate nihaan kun ni jiraa jettee maaltu gaafachuu si dhoorsi inumaa walumattuu dhabdee haraam kee akkuma guyyaa duraa itti seentetti biyyarraa baatee ala teessee jaarsa gartee nihaan qabneef ka jaarsa kiyyaaf teessu nama zinaarraa fuutee garaa qabdu nikaan zinaa garaa zinaadhaa nikaan hidhamu dhalaan gartee garaa qabu nikaa godhuun ta'ummanni keenya intala sattaruu fi qaanyirraa baafanaaf dalagan sun haraam callaa haraam callaa. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إن تلتدى لا غرا قبض نخاهنم نخان اتنئم نخا دبا ولين ترتيتي نخا والقود النجتي قربا حرام حرامي ولين ترتف masruufatti ergaa turte intala ta'e nama bada kan haraami irra jiraachuu ture si wajjin kan ammallee amaanaa masjiidaa fe'aa ergite diti sin beeku sin jee bar jawwaala sirraa cufatee bar eenyuutu rakkootan si mude eenyu si mude siitu if mude rabbiin biyya ulamaa'in jirtu keessas kaayee bar bakki ulamaa'in hin jirre yaa ka afaan oromoo amaaraa soomaalii ingilizii kafadhe haa ta'u namni ulamaa'ii biyya jiru biyya namni miliyoon dhib tokkoo fi diidam jiru keeysatti dhalatte keeysaahuu biyya oromiyaa biyya halkanii guyyaa keeysatti ulamaa'ii gurguddoo dhiisi shabaabni deen aalimaa jedhaman keessatti ati ifuwasa keessite haala kanarratti as garagaltee dallansuu irratti dallansuu ida'achaadhaa turte kanarratti warri keeysan kan haasi godhalleen kagartee gurbaa duraa kana akkamitti adda baatanii kanaas hin gaafatin deebi'anii gurbaa boodaatiif ni haasi godhatu lammeessa ammoo gaafiin tantee waan nama ajaa'ibsiisurraa hiikaan gurbaan gaafa duraa na hiike ka dallaalaa sun harraa duraa sun si hiike san na hiike xalaaqni isaa kun sirri moo sirri jira moo hin jiru jettee kanu gaafattu ta duraati. Kana gartee ta duraa jaarsa niin heerume jettee maqaan kenniniif. Niin heerame ji. Heerumuu fi heeramuun adda. Cabuu qurxamuudha. Ati ni qurxamte malee hin heerumne. Nikaan nikaa baaxili. Nikaan hin jiru. Aslumattu. Kana gubbaan dabartee qaadii sossobdee qaadii dhugaatti himuu dhiiftee qaadummaan sanuu ka ajaa'ibaati ka gurbaas fidi. warra isaanii nama fidisiin hin jiin waraqaa sii kenne. Bar namni tokko gubbaan san lafaa kee qaadii kana yoonii fi kissii godhe qaadiin san ni hidhamaa bar odoo isin lamaan achin dhaabin. Qaadiin waraqaa sii kennuunis baaxili baaxili odoo warra keessanaa ta'u warra gama gurbaa haa ta'u yaa'amee jiruu kanarra addaan hin baafatin sii kennuun innilleen dogongora guddaa haraam rabbii keeysa gale isin lachuu fuula rabbiitti itti gaafatamuuf tiisan gabaabiinumaan nikaan duraa san kasirraa gaafattu qilleensa bubbeedha hurreedha waa takka hin jiru lammeessa wanni mallee nu rifachiisaa sirra ati ammallee as garagalte zinaa kanarraa akkamittiin fagaachuu danda'a yaaduu dhiifte diinkeetiif yaaduu dhiifte ulamaa'is gaafattee itti gahuu dhiiftee as garagaltee namtichuma akka duraa dallaala akka duraa gaafa ammallee kanuma akka duraa san kaatee heerumtu atummaanuu shakkii fidde nama isaanii wajjiin hujii qabu ka isaanitti hidhaadhaa tahuu kee rabbuma tokkitaatu tokkichaatu si beeka. Ammoo nikaan gartee warra keenyarraa hidhadhee kaboodaa kanaaf yoo hajjettu taate. Nikaan yoo abbaan keessii takka akaakoon keessii karaa abbaa obboleeyyan keessiidhan jirri kaan jiraachuu baatee adeerran keessii adeerran keessiidhan warri armaa olii jiraachuu baatee takkaahuu ilmu ilmi keessii ilmis nama hidhuu danda'a jaarta haadhasaa. Warra keeysanitti himtee gurbaan ammaan dura na fuudhe san nikaan qabuu fi akka malee waliin turre jettee warra keeysan amansiifte achi boodaan ka gurbaa duraa wajjiin as garagaltee nikaahaa sirreeffannaa sun waliin hin haasawin haga ammaan tanaa jiraachaa turte wanni sirratti jiru yoo warri keessan gurbaa boodaa kanaaf waan kana cufa keessa ibsitee fi towbattee karaa rabbii deebitee sharxii nikaahaa guuttattee si nikaase godhan nikaan kee sirri ka boodaa nikaan kee sirri ammoo jaarsa gurbaa duraa kaboodaa kanaan ilmoodhaan barbaadaa jechuun ki haqa keeti. Wannummaan heerumteefu maalee wayii nyaataa dhugaatii fi huccuu dhabdee warra keessanirra. Ammoo deebisaan inni sii deebise eega gartee eega ilmoo ha barbaaddu taate waan amal lama dalayde harka kanarratti naa lakkaafu kasiin jiru. Kuni jecha baaxilaa baaxili baaxili jecha akkanaanumaa ittiin fayyadamu nama iimaan hin qabne malee. kuni jecha eenyuti jecha ummata munaafiqootaa mujrimootaa yoo ta'e qofa warreen haraamiin jiraachaa ture horii dharaati kanaatu kana fayyadama shaneysa nikaan duraa sunnaaf ni jiramoo jettee akka manaamaan nu gaafattu ta duraa ni jettee maqaan kenniniifi suni gabaabinaan siifinne baaxilii baaxilii baaxilii arraas boruus akkuma san atilleen deebitee kuma baaxil san qaadii dhayxee faskii barbaadin killeen baaxil akkuma san gurbaan jaartii tiyyaa hajee hadoo dallaallichi dura hajuu sunoo kuni himannaa haraami baaxili baaxili haa beeku bakka jirutti jaheessa ammoo faskii karaa kamiinin kaboodaa kanaas nahii hojjennaan didee akkamittiin firraa hiikuu danda'a kanu gaafattu. barkuu waan silaaluu biyyatee keessa jirtaa bar yoo feete atummaan isaa wajji dubbadhu fixadhu takka yoo feete akka aadaatti manguddoo walitti dhayxee furmaata taasiftu yoo feete karaa qaadii qaceeli qaadii sharcii warra mangistii biyya bulchuu miti dubbii waan jiru cufaahu warra isaanii warra keessaniif ibsitee waraqaa maxaraadhaa fudhattee yoo gurbarra keessu feetee warra isaanii irra keessu warra gurbaan irraa dhalate irra keesse isaan hafanis qaadiinsii kennuu danda'e yoo isaan dhufuu didan maxraa kabajuu baatanii qaadiin mirga guutuu qaba waraqaa faskiisii kennuudhaaf waan isaan dhufuu didaniif ammoo odoo isaanitti himne odoo gurbaan dhiheessine odoo warra isaaniin dhiheessine harka lafa jalaatiin feetu gubboodhaan yoo hagartee waraqaa faskii ka fudhattu taate suni haraam calla baaxili. Wasiyyaan gama keenyaarraa ta torbeessaa tan ati gartee tan nuti si dhaamnu yoo ta'e feetees takkaa'uu ta'ati gartee dhaamuu feetu dhalaaf yoo ka jiraattu taate taate dhaamtuuf san nuti ittuma dhiifne yoo ka gorfaman taate wanni armaa olii isaan geessi nuti siif yoo ni dhaamnu suma mataa kee duraa boodattiis. Ta duraa karaa rabbii tokkicha dhabamarraa si argamsiisee dhugumaan deebi. Odoo sodaa rabbii qabaatte ka duraa warra dallaalaa kalammee isaas dallaalaa hin heerumu. Namnummaan dallaala keessa haa hojjetu. Wallaahi haraamirraan duwwatu zulmiirraan duwwatu akkatti tana beeku. dubbiin duubaa hedduu namni warri gartee waan kana jala deemu cuftinu shakkii guddoo sirraa qabaa. Namoonni waa dhage'u kan cuftinu maaliif intalti tuni warra dallaalaa malee maaliif hin heerumne jechuudhaatu namatti dhaga'ama. Ammoo badii waan dabare cufaa fuulaan rabbii siif banaa ta'u badu foo heerumaan duratti rabbii keetiin marihad salaata shanankee qabadhu dhalaa gaarii fi dhiira gaariinis marihad hogga filattu karuma warra waa hatuu fi warra gartee dallaalaatii fi warra dhalaa gurguratuu fi karaa kanan deemini warra halaal miskiina halaal carraaqatee hurkee dhagaa guuree si bulfatu filadhu duniyaa tanarratti kheyriin carraaqadhu miskiinummaadhaan rabbii keetii wajji jiraadhu addunyaa irraa deemi warra kheyriidhaan toltuu dalagee haqa namaatii fi haqa rabbii irraas qulqullaawee walumaanuu fuula rabbii tokkichaa dhaabbatu waliin nu haa godhu waxattaa naltaqii wasalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.
maasha allah shiika keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktar Luwaawul Islaam. Rabbiin isinirraa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isiniif haa dabaluu isiniin jenna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة